urakoze rosine kuri aya makuru nshuti rero hayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete kuri wawawa akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari abatuye umurenge wa nyamyumba mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano wabo zishingiye ku butaka kuri uyu wa kane abo baturage bongeye gutangaza ko ubwoba burushaho kwiyongera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa adufitiye inkuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo amakuru yageze ku ijwi rya amerika ko inzego za gisirikare muri rubavu zataye muri yombi bwana oscar imana wo mu murenge wa nyamyumba mu kagari ka rubona zira kwanga gutanga ibyangombwa by'ubutaka amakuru yavugaga ko uretse guta muri yombi uyu ufatwa nka kizigenza w'abinangiye abandi bakubiswe n'abo basirikare ni ibibazo bishingiye ku masambu bifata umuzi mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda hagati y'umuryango wa munyegomba wahungiye muri kongo wa sebarabenga ugasigarana amasambu yawo aya ni amasambu baburanye mu nkiko umuryango wa munyegomba uratsindwa urubanza rubana itegeko ariko abahagarariye ubutegetsi rubavu bavuga ko habonetse ibindi bimenyetso bishya kuri uyu wa kane ijwi rya amerika igera nyamyumba abaturage bayihamirije ko koko abasirikare babakubise amaguru yanjye yombi dore igikomere cya mbere iyi ni botini bankubise iki ni igikomere cya kabiri aho habyimbye uri kubibona iyi n'indi botine bankubise ni bande bagukubitaga ni umusirikare w'umukaporari ufite va ebyiri ku rutugu kubera ibyabaye kandi n'ubusanzwe bitari bishya kuri aya masambu rubanda bakangaranye bwana forodwari ndererimana ni mukuru wawe ukunda imana uri mu maboko ya polisi y'igisenyi umwuka uko umeze umuturage wese ufite isambu muri aya masambu n'iyi saha niyo wamuhamagara ntabwo yapfa kukwemerera ubu ngubu nanjye kuba nemeye gukora iyi sipici ni umuvandimwe wanjye sinamutererana ku murongo wa telefoni navuganye n'umwe mu baturage bafite amasambu ubutegetsi busaba kuyasubiza ambwira ko yihishe kandi ataraye mu rugo iwe atinya ko nayo yabonezwa mu buroko mubaza igihe ateganya kuzamara mu bwihisho ngo nzakomeza kwigisha mbere iyo byerekera imana iri imbere niyo sinakubwira ngo ni kugeza ryari kuko ibyemezo biba hejuru none niba aba baturage basabwa gutanga ibyangombwa by'ubutaka ubutegetsi buvuga ko atari ubwabo biteguye gupfa kubirekura ibyo byangombwa by'ubutaka ntabwo twabibahereza kuko niba urukiko twaraburanye tukabatsinda bakagombye gutegereza ni wenda bakazagaragaza ibimenyetso byabo bavuga ko ibyo bintu ari ibyabo tukazabyakwa n'amategeko ntabwo ari bo babitwaka uko biboneye barasaba kurenganurwa turabizi abanyamakuru nta burenganzira mufite bwakemura ikibazo runaka ariko mwadukorera ubuvugizi leta ikagerageza igakemura ikibazo itabogamye ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe nibwo inteko y'abaturage iyobowe na meya jeremy sinamenye wa rubavu yategetse ko abaturage baza basubiza amasambu ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa bibiri na cumi na karindwi tariki makumyabiri buri wese azaba akuyemo imyaka azaba harimo guhonya nyakubahwa meya uwo niwo mwanzuro n'ibitagenda uko uzaba agifitemo imyaka atari yakuramo tuzabara ubukoti tuzabara ngo guhera ku itariki makumyabiri n'umwe guhera ku munsi wa makumyabiri n'umwe wo kwa mbere ubuso ahinze bwakodeshwa ngashya iyi ni imyanzuro itarishimiwe na busa abari mu masambu baravuga ko impamvu ubutegetsi bwabokeje igitutu ari amabaruwa bandikiye hutihuti izindi nzego mu nzego bandikiye harimo intara y'uburengerazuba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda n'ibiro by'umukuru w'igihugu bigaragara ko byashyize umukono kuri iyi baruwa bigaragaza ko biyakiriye ku itariki ya mbere z'uku kwezi izi nzego zose kandi nta na rumwe rurasubiza twahamagaye meya sinamenye wa rubavu kenshi gashoboka kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba yewe ntiyanasubije n'ubutumwa bugufi twamwoherereje tugeze mu biro by'akarere ushinzwe itangazamakuru yatubwiye ko meya adahari hafi aho hari madame marie grace wampaye izina umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ariko ushinzwe itangazamakuru yabanje kutubwira ko ibibazo uyu mutegetsi atabivugaho imbonankubone na madamu wampaye izina yatubwiye ko wananiwe mu mutwe dusaba kwegera ushinzwe itangazamakuru mu karere akamudusabiraho randevu ku wundi munsi ushinzwe itangazamakuru yamusanze mu biro bye nyuma y'aho basohokaniye bava mu biro visi meya wampaye izina yaduhakaniye hamwe avuga ko ibintu byatangiwe na meya atapfa kubyinjiramo kandi mu nteko yafashe imyanzuro ya nyuma inyamyumba yari ahari anatanga inyunganizi ahandi agaragaza ko kuba hari uwafunzwe ntabyo azi byabaye cyo kimwe no ku bashinzwe ubugenzacyaha mu karere ka rubavu ku murongo wa telefone dushaka kumenya ibyo bwana Oscar Ukundimana akurikiranyweho nabo batubwiye ko bagiye kubikurikirana nyuma inshuro twongeye kubahamagara zose ntibongeye gufata telefone hari amakuru ko Ukundimana yaba akurikiranyweho icyaha cyo kugumura rubanda no kubangisha ubutegetsi n'icyaha cyo kubiba amacakubiri muri rubanda umva ibyo madame vestine nyiraneza umugore wa ukunda imana yadutangarije tugihura avuye kureba umugabo we kuri polisi ni ukuvuga ngo na biriya bamushyizeho ni ukumubeshyira kugumura abantu re- kugumura abantu se kuri leta gute ah, batumiza inama bakajyayo bakora buri kimwe cyose yabagumuye gute ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni ugupapira ni ugushaka kumuhamya amakosa adafite kugira ngo babone urwitwazo b'abaturage basigaye hasi bagire ubwoba batitire none ugeze kuri polisi se bakweretse umugabo wawe bamunyeretse ariko navuganye na polisi ariko sinigeze mvugana nawe bashyira mu idirishya mukareba ugahagarara ntabwo mba mwemerewe kuvugana ukoresheje n'isiri intoki bazica ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze eric bagira ubusa kuri iyi nkuru
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
tujye noneho mu burundi aho umuhuza mu biganiro bihuza abarundi benjamin william mukapa kuri uyu wa gatanu asoza uruzinduko rwe rw'iminsi itatu yagiriraga mu gihugu yabonanye n'abanyapolitiki batandukanye n'abandi bose barebwa n'ibibazo biri mu burundi mugenzi wacu eroje wirikaneza afite inkuru irambuye ahejeje kubonana n'umuhuza mukapa umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yashikirije ko anejerejwe cyane no kubona william mukapa ashitse mu burundi kwirabira uko ibintu bimeze evariste ndayishimiye yavuze ko yamumenyesheje ko umwizerano wagarutse hagati y'abarundi bitumwe n'ibiganiro byatunganijwe hagati mu gihugu n'umugujejwe ibiganiro sendey ariko urongoye sende david amenyesha ko gushikiwe abantu bose baronderwa n'ubutungane bw'uburundi batemerewe kuja mu biganiro birumvikana yuko umuntu aronderwa n'ubutungane mu burundi ntashobora guca aza kuganira mbega yo baganira ingenahanwa wewe woheza kwica umuntu cyangwa guturira umuntu abona ugaca uza kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro vy'ingeno mpana nuvuga ico gihugu coca kibaho kitagira amategeko abo rero ntaco dufise twovugana kindi kandi bazi neza ko bakoze ikibi kandi bariko bararonderwa n'ubutungane hanyuma abandi bose bari hanze twebwe turavuga tuti bose kuko ibiganiro ntibishobora gukuramwo n'umwe abari hanze bose bazi yuko bataronderwa n'ubutungane twebwe tuvuga tuti nibaze bose twumvikane kugira ngo uburundi bwacu tubwubakire hamwe ni ukuvuga yuko rero uvuze ngo ni bande urumva yuko badahirwa n'ubutungane twebwe bose dushaka baja mu biganiro nka kurya no ngaha hagati mu gihugu duhora tubigira mukapa yanabonanye kandi n'abaserukira ibihugu vya buraya mu burundi laurent dorawusi aserukira ubufaransa i bujumbura yavuze ku izina rya bagenzi be bava mu bihugu vya buraya dorawusi asigura ko ingendo yaranze abarundi y'ukumvikana berekanye aho basinye amasezerano yarusha itegerezwa kubandanya bagenga Nous avons apporté à M. Mkapa notre plein soutien car euh, l'Union européenne est derrière les efforts de la médiation euh, internationale.
ahagira ati twemereye perezida mukapa ko tuzomushigikira kuko ubumwe bwa buraya buri inyuma y'utwigoro tw'amakungu mu biganiro bihuza abategetsi b'u Burundi n'abatavuga rumwe nabwo bari hanze y'igihugu hategerezwa kubaho umwumvikano umwe wese ategerezwa kugira icyo ahevye atamwumvikano nta muti w'ingorane za politiki uzoboneka izo nazo nizo ntandaro y'ingorane zose ziri mu gihugu ingendo y'umwumvikano yaranze abarundi yarusha isa n'iyazimanganye kandi ni ngombwa ko isubira kuboneka qui s'est incarné à Arusha a malheureusement en apparence été perdu et il est absolument essentiel de le retrouver.
ndayishimiye anasanga ata kigongo cy'imfatakibanza gishoboka kuri abo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu wewe wosigurira ingene uheza kwica umuntu ugaca uvuga ngo shaka igigongo cy'imfatakibanza je niyumvira yuko ivy'imfatakibanza vyaraheze cari igihe twari mu ngwano mu kuyisohoka hariho ivyo twahaye wa mugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira muga ntawe twigeze tuvuga yuko uzosubira kwica azoca aronka ikigongwe cy'agateganyo mu kurindira aho twoca tugira imigwi ibiri yo kumenya ukuri no kurekuriranira naho nyene mu mu mwaka uza naho tugasubira uzogira ivy'ubwicanyi bwose agaca avuga ati nkeneye ikigongwe cy'agateganyo n'ubundi akica nkeneye ikigongwe cy'agateganyo wumva twogarukira amajyane icyo gihugu twaba tuvuze tuti iki gihugu kitagira ubutungane ahubwo ntikiba kikibaho kandi hariho n'abishaka yuko kiba igihugu kitagira ubutungane kugira ngo umwe umwe wese aze arihanira ufise igikenye aba ari wagira ijambo mugabo agatongo rwasa ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abona ko ataga idashobora kwihanganirwa kugira ngo burundi bwogorore umunyagihugu hageze aho yumva ko yogumuka nuko haba hariho agahatsi kuko uyu munsi tuvuze ngo ibiganiro bibe hagati ya bamwe n'abandi habe n'abandi bakumirwa ni hahandi tuzokwama dusubira ku kabajende ni kuki tutogira uwo mutima wo kumva yuko twihanganiranira twoba duciriye imanza abantu kandi batanaburanye sibwo bwa mbere abarundi baba bavuganye mu minsi yahera ngira ngo kumbure nuko amabombe ariyo ariko arayaga mugabo naho nyene hariho imanza zari mu masentare n'ibindi n'ibindi ngira ngo no mu masezerano kugira ngo turonke n'aka gahenge n'abari bahunze bamwe bamwe n'inyuma y'amasezerano bashobora kuza mu bari ku butegetsi uyu munsi nuko babanje guhana ibintu by'ikigongwe cy'imfatakibanza ibyo bise iminite provisoire ni kuki none ibyo bitotubera icigwa tukaraba ku neza y'u Burundi ko tworengera ivyo vyoba byaratubabaje gose abarimba baragize bakagira ngendo yo kugira kudeta data wanje nane ntibyabananiye ntibananiwe ntibyaheze ubu ikindi ni ntitugwe kurondera inyishu ukuntu noneho kuko icyo ni ikimenyetso yuko hariho ingorane zari zihari mu gitondo cyo kuri uyu wa kane benjamin william mukapa yari yakiriwe na perezida nkurunziza ariko baganiriye mu ibanga ibyo bavuganye ntibirashirwa habona ariko bamwe mu banyepolitike babonanye bavuga ko mukapa yifuza ko ibiganiro bibera hanze y'u Burundi byosubira gutunganywa mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje buri kaneza urakoze turacyari mu burundi amasezerano hagati y'abarundi bishobotse akarangira hashingwa leta y'agateganyo yayashyira mu bikorwa ibyo bivugwa na tasien sibomana umudasigana wa iprona utemera leta y'u Burundi yabivuze nyuma y'umubonano yagiranye n'umuhuza w'abarundi inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanga mu mibonano umuhuza w'abarundi yagiraniye n'abatandukanye kuri uyu wa gatatu yashikirije ko yifuza ko ibiganiro nyezina hagati y'abarundi byotangura mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza bikarangirana n'ukwezi kwa gatandatu ariko Tasiano Sibomana umudasigana wa Iprona atemera ubutegetsi bwa CNDD-FDD avuga ko ico kiringo umuhuza mukapa yihaye ari kirekire mu bwa mbere ho twamubwiye ko ico kiringo batanze ari kirekire cyane kubera abarundi bararusha baruhishijwe n'ubwicanyi gupfungwa guhunga inzara n'ubukene biterwa n'uko amakungu yaduhariye ivomo abahora bafasha uburundi batakibufasha nicyo gituma rero kubera ibyo byose bikenewe ko ibyo biganiro byonyaruka ubwira inyinshi itogwe abarundi basubire kuryama basinzire hanyuma haboneke inzego ziba zizigiwe n'abarundi n'amakungu azotuma ayo makungu agaruka agashobora gufasha uburundi abarundi bakava muri ubu bukene nicyo gituma twabwiye icya mbere ko ibiganiro byonyaruka twe tuti mu kwa gatatu byohera uwo munyapolitike atavuga rumwe na leta ya petero nkuru nziza ashikiriza ibyo biri muri ayo masezerano hamwe bikunze akaboneka tasiyano sibomana asaba ko muri ayo masezerano hoba harimwo ibyari byasezeranywe iyo arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri ikindi tasiyano sibomana asaba ni uko muri ayo masezerano hoshirwamwo ingingo itomora neza ko hazoba leta mfatakibanza izo yashira mu ngiro icyanyuma kiziba gisigaye gihambaye no kumvikana kuri izo nzego ingene ziba zimeze kugira ngo zizigirwe n'abarundi bose zizigirwe n'ayo makungu zikurikiza amasezerano yarusha niki zibe zifata kibanza ziba zitwa gute mugabo zizigirwe n'abo bahora bafasha uburundi kugira basubire gufasha hanyuma zitegure inzego zizova mu matora nyezina yemewe yakurikije amategeko yakurikijwe n'ibirabwa byose kugira ngo amatora yemegwe n'abarundi mbere n'amakungu bitekanijwe ko umuhuza arangiza kwakira kuri uno wa gatatu nyene abegwa n'ikibazo c'uburundi ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika evariste urakoze kuri iyi nkuru tukivuga ku ruzinduko rw'umuhuza w'abarundi benjamin mukapa hasoza uyu munsi mu burundi abo mu runani senarede rugizwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta mu burundi bavuga ko igihe umuhuza yihaye cy'uko amasezerano yaba yagezweho ari kinini jeremy minani komiseri ushinzwe itumanaho mu runani senarede yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi rwema ngana minani yongeyeho ko umuhuza yamaze kubamenyesha ko azabonana nabo mu gihe kitari icya kure turamwiteze ibiro by'iwe byaratumenyesheje ko niyamara kuva kuvumbura natwe azoheza akaza kuturaba abanyepolitike n'abandi bose batavuga rumwe na leta biri hanze y'igihugu ngo turamwiteze ntituramenya ariko itariki azoza kuturabira amakuru ava mu burundi ni uko abanyapolitike benshi ngo bakomeje kumusaba ko ibiganiro byakwimurirwa mu burundi aho kugira ngo bibere hanze y'Igihugu mwebwe nka sinaredi muhagaze he kuri icyo cyifuzo cy'abanyapolitike bari mu burundi abanyepolitike b'i Burundi bakomeje kumusaba ko ibiganiro byakwimurirwa mu burundi ni abategetsi n'abashyigikiye wa mugambwe uri ku butegetsi twebwe aho twamye duhagaze kuva kera ni uko ibyo biganiro bigomba kubera hanze y'igihugu kandi umuhuza akaba uwa eyase noneho iyo ibiganiro byagomba gusubira i burundi n'umuhuza ntiyagomba kwirwaraje i burundi yari kwihoza abarundi bakabyikorera ku bwacu rero itahukanwa ry'ibiganiro mu burundi byosigura ko ibiganiro bihagaraye noneho bigasigura ko ata muti w'ingorane Burundi uzova mu biganiro bwana jeremy minani itangazo riherutse gusohorwa n'ibiro by'umuhuza ryavugaga ko mu biganiro arimo kugirana n'impande zitandukanye zirebwa n'ikibazo cy'uburundi harimo kubagezaho icyerekezo cye n'uko yifuza ko ibiganiro byarangira akavuga ko yifuza ko mu kwezi kwa karindwi umwaka utaha haba hari amasezerano yagezweho ese mwebwe mu runani rwanyu iyo ntego y'umuhuza muyivuga hirya ku bwacu ni igihe kirekire cyane kuko kumenga ntanezwe amabi ariko arakorwa mu burundi kumenga ntariko arihutira kubona ingorane abarundi bashise twibukanye ko ibi biganiro byatanguye kera heza amezi icumi hafi n'atanu bitanguye ariko turabona ko bigenda byitonda ariko ko avuga ko gushika mu kwezi kw'indwi yoba umuti reka tumuhe uwo mwanya ariko twebwe ku ruhande rwacu tuguma tuvuga tuti nyabuna uwo mwanya ni muremure naho twebwe turi ngaha tumwemerera gukorana nawe tukamwemerera gufasha gutora umuti hariho n'urundi ruhande rwa leta iri burundi rutemera ibyo biganiro bikagaragara rero yuko nawe umuhuza yihaye icyo kiringo kugira ngo ashike ku cyo yiyemeje bigoye nyabuna nyabuna tuzi ko hariho uruhande rumwe rwa nk'ibyo biganiro ahubwo tukabona ko icyo kiringo gishobora gufasha bwa butegetsi bw'ibujumbura kubandanya butsimbatara noneho bubandanya buhonya na n'abo bose basigaye batavuga rumwe nabwo ku bwacu rero icyo kiringo kirateye amakenga ku mbo zibiri kubera umuhuza yihaye ikiringo kirekire ku mvo ya kabiri ni uko umwe mu baganira ariyo leta y'ubujumbura n'ubitaremera ibiganiro burya rero akazi kanini k'umuhuza muri urugendo yagize twibaza ni uko yoshobora kugondoza iyi leta y'ubujumbura kugira ngo yemere ibiganiro niho n'icyo kiringo wihaye ushobora kugira icyo kivuyemo bwana jeremy minani komiseri ushinzwe itumanaho mu runani sinaredi turagushimiye cyane kano kanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika ndabashimiye nanjye bwana jeremy minani komiseri ushinzwe itumanaho mu runani senarede mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi rwema turabashimiye
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufitiye ta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikina muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
umwihebyi aturuka mu mugwi w'abagwanyi ba leta ya kisilamu batazira isis canke daesh yaraturikije umuduga wuzuyemwo amabombe aho wari ku nzira ija ihila muri iraq yica abantu mirongo umunani yongera akomeretsa abandi batari bake leta zunze ubumwe za amerika ziranegura zivuye inyuma ico gitero c'iterabwoba benshi mu bishwe muri ico gitero bari batahutse bava mu gisagara ca karbala guhimbaza iminsi ntagatifu abayisilamu b'abashiya bita arbain urwo rugendo rutagatifu rukaba ari urwo kwibuka umumaritiri w'abayisilamu b'abashiyita imam hussein buri mwaka abo bashiyita amamiliyoni n'amamiliyoni basidukana n'iyonka baja mu bumanuko bwa irake mu rugendo rutagatifu ruzwi ku isi nka rumwe mu ngendo ntagatifu zikomeye kurusha n'urwitwa haje intagondwa z'abayisilamu b'abasuni nk'abagwanyi ba leta ya kisilamu kumwe n'umugwi wamyeho imbere yaho wa al qaida muri iraq ukunze kugira ibitero ku bayisilamu baba bari muri urwo rugendo leta zunze ubumwe za amerika irahojeje imiryango y'ababuze ababo n'igihugu cyose muri rusange kubona gihanzwe n'ubwo bwicanyi byibonekeza ko bugamije gukokeza intambara z'amacakubiri muri iraq leta zunze ubumwe za amerika zirabandanya gukomeza ubucuti bwayo n'abanyagihugu ba iraq na leta yabo icyo gitero kikaba kigiye gutuma amerika ikomeza imigambi yayo yo kurwanya umugwi w'abagwanyi ba leta ya kisilamu amerika irongeye guhoza imiryango n'abagenzi babuze ababo muri icyo gitero ubu bwicanyi ni akandi karorero k'ukuntu abagwanyi ba leta ya kisilamu badasonera kiremwa muntu bakaba kandi bashira inguvu mu gucanishamwo abanye Iraq imigenderanire ya Amerika n'igihugu ca Iraq kumwe n'abanyagihugu baco bari imbere ku rugamba ruriko ruragwanywa ku rwego rw'isi yose ni ntanyeganyezwa John Kirby umuvugizi mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga avuga ati amerika ifise imigenderanire myiza n'abategetsi ba iraq akavuga kandi ati twariyemeje kubandanya gufasha abasirikare b'ico gihugu mu bikorwa vyo kurwanya leta ya kisilamu mu ntumbero yo gushengeza abakora amabi yose atagira izina
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika iyi mwumva ni radiyo hijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu uwashyize hamwe ibi biganiro ni fatuma karara animasi amakuru mwagejweho na mugenzi wanjye rosine munezero kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nkambifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza ibiganiro by'ijwi rya amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.